yemumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amahoro nshuti muduteze amatwi muri rya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane n'ahazwe mu gihe atacokorwa muri iyi minsi ya vuba cerekanye no kutugarukira ku bintu byo gufungura abantu bashobora gupfa ku bwinshi kuko nibyo turiko turabona batanguye kugwara bagwariye mu nzara ntawe usohoka guca ingero turi nko mu gasho teka no tugiye guca ingero mu banyagihugu mu gihe tutaza guca ingero inzara turayifise biragaragara abanyi bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri kamanyora bavuga ko inzara igiye kubomora nyuma y'aho ishami rya onu ryita impunzi rcr ribakatiye ibiribwa bahora bahabwa iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire ko umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu onu antonio guterres yasabye abategetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kutadindiza imyiteguro y'amatora no kuyatunganya nk'uko bavyemeye mu mpera z'umwaka twaraye turangije ivyo yabivuze muri raporo yamashikiriza inama ya onu hijeje umutekano uko amezi ane aheze ku bikorwa vy'umurwi wa MONUSCO ushinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Majambo yiwe yagize ati nduguruye twamugina twihweje uko icuka ca politike cifashe muri Kongo birashoboka ko amatora arindiriwe igihe kitari gito ahungabanwa nugaye twamugina leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo muri ntera z'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu barumvikanye ku masezerano asaba perezida Joseph Kabila kuva ku butegetsi nyuma y'amatora yari kuba muri bibiri na cumi n'indwi ariko ico kiringo c'amatora cagumye cigizwa inyuma bituma habicuka kibi mu vya politike kandi biyumvira ko kabira agomba kwiyongera ibindi biringo kugira ngo agume ku butegetsi abimukira baharugwa hagati ya mirongo icenda n'ijana baraburiwe irengero ryabo mw'ibahari mediterane inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiye ku nkengera za libiya ivyo vyatangajwe kuri uno wa kabiri n'abasirikare ba libiya bacungera inkengera z'amazi bisunze amakuru bahawe n'abadokotse general ayub kasem avugira igisirikare ca libiya gikorera mu mazi yavuze ko ubwo bwato bwarimwo abarenga ijana ariko cumi n'indwi gusa barimwo abagore nibo bashoboye gutabarwa avuga kandi ko bwibiye ku nkengera z'igisagara ca alcoms kuri wa kabiri ku birometero ijana huva mu buseruko bw'umurwa mukuru tripoli perezida wa afurika y'epfo jacob zuma yaraye atangaje ko agiye kugena komisiyo y'ubucamanza yaririndiranwe igishika izoba yijeje gutohoza ku biturire bivugwa ku burongozi bukuru bw'igihugu amaze amezi yagirizwa ubwiwe iyo komisiyo yari imaze amezi atari make isabwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe ni ingingo ifashwe nyuma y'umwaka hasohowe raporo irega umukuru w'igihugu zuma ibyaha by'ibiturire no gukoresha amafaranga ya leta ku nyungu ziwe bwite mu kwezi guheze niho umushikirizwamanza w'i pretoria yategeka zuma gushiraho iyo komisiyo mu kiringo kitarenze iminsi mirongo itatu ivyo yemeye abanje gutera igere ku munsi wa mungu naho inama nshingamateka yari yavuze yuko igiye kwigwa kwiga nimba perezida zuma yovanwa ku butegetsi canke akakumizwaho ingingo yabo ikaba ari itezwe kwiza kumenyekana uno munsi canke ejo radiyo ijwi ry'amerika murayumva ko fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice biri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ari wowe zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze impunzi z'abarundi zahungiye muri kamanyora mu majepfo y'umuji wa bukavu zitangaza ko zugarijwe n'inzara yatewe n'uko ishami ryitaho impunzi ku isi rcr ryahagaritse imfashanyo y'ibifungurwa ryahora ribaha izo mpunzi ahanini zigizwe n'abayoboka umwigeme zebiya banse kwakira imfashanyo za rcr mu gihe bo- bato kwemererwa kuzakira batarinze kwandikwa umunyamakuru wacu muri kongo vedaste ngabo aratubandaniriza ino nkuru Inzara ivugwa muri iyi nkambi igaragarira n'amaso y'abagana aho izi mpunzi zikambitse mu Kamanyuru, aho usanga mu marembo y'iyi nkambi hari impunzi zigurisha bimwe mu bikoresho byo mu mazu n'abaturage b'abakongomani kugira ngo zibone amaramuko.
nyine twagurisha ni amakinga ngaha tugurisha n'amamatera yose turagurisha kubera inzara nyine nk'iriya ni matera iri ku isoko nk'iriya matera bampaye ibihu- ibihumbi makumyabiri yari iciye ibihumbi mirongo itanu kubera inzara nyine aha nta kintu na kimwe tutasho- tutagurisha ibintu byose turabigurisha guhera ku masafuriya jewe nka jewe n'impuzu ndose uyingura ndayigurisha kubera aha inzara ni nyinshi n'isahani ndirako ndashobora kuyigurisha hasi yere ni kuvuga nta kintu na kimwe kiduha Abandi nabo bagenda basaranganya ibiribwa bike basigaranye mu mazu.
twahora duteka mu masafuriya manini kuko ufise nko- nk'umuryango w'abantu cumi waca uteka mu isafuriya nyene ubona ko bagaburira kuko indya zaraboneka tugafungura tugahaga ariko ubu cugabanya n'ubu gicanye ari- ariko aramarira utwo twasigaranye Umuvugizi w'impunzi z'abarundi ziri Kamanyura Dionys Nyandwi yabwijwe ijya Amerika ko bafite ikibazo cy'inzara kuko ibiribwa bari basanzwe bafungura hasi rimaze icyumweru cyose bihagaritse kubera yuko banze ubusabe bw'iryo shiramwe ryo kubarurwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga ihagarikwa ry'inkunga y'ibiribwa n'inkwi ndetse n'ubuvuzi ishiramwe rya hasi ryari risanzwe ritanga Kamanyura rikaba riteye impungenge impunzi zihakambitse mu gihe atacokorwa muri iyi minsi ya vuba cerekanye no kutugarukira ku bintu byo gufungura abantu bashobora gupfa ku bwinshi kandi nta kuko nibyo turiko turabona batanguye kugwara bagwariye mu nzara rero kubera nta mikoro dufise twebwe twasaba basi baze baduterere mu guhamba abacu mu gihe bo- bo- botangura kwicwa n'inzara cane cane habuze amaserikare baduhe n'ivyo birago kuko twe nta kintu c'uburyo dusigaranye muri iyi kamwe nitwe twahora twimenya vyose tumaze gushanga haturugaranye ntawe usohoka guca ingero turi nko mu gasho teka none twogiye guca ingero mu banyagihugu mu rero tutaza- tutaza guca ingero inzara turayifise biragaragara Mu kiganiro ubuyobozi bwa seri mu mujyi wa Bukavu bwagiranye n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone bwirinze ko dufata amajwi ariko bwemeza yuko bahagaritse imfashanyo bari basanzwe batanga ku mpunzi z'abarundi ziri mu Kamanyura usibye ubufasha bw'amazi bazisigiye kugeza tariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ubuyobozi bwa seri Bukavu bukomeza kugaragaza ko impunzi izakenera imfashanyo izajya mu nkambi z'agateganyo ikakirwa kimwe n'izindi mpunzi z'abarundi hasi risanzwe ifashirizayo mbere y'uko zijanwa mu nkambi yo mu rusenda n'iy'umurongwe ziri mu karere ka fizi mu gihe hasi rihagaritse imfashanyo abayobozi b'izi mpunzi ziri mu kamanyuru basaba abandi bagira neza ko babagoboka kugira ngo barengere ubuzima bw'impunzi bayoboye tusaba ama- tusaba abagira neza ni ukuvuga n'amareta ibihugu vyumva vyoshobora kwakira umuntu nka twebwe atemera iyo biyometri turatakambye turasemereye turakomya akamo kugira ngo baze badutabare batujane iwabo twebwe dusaba aho twirimira nta kindi kintu kirenze ngaho dusaba duhe baheze batwereke itongo twigiremo turime tworore gushikaho u- tuzobona umutekano ukwiye mu gihugu c'amavukiro yacu dusabe gusubira iwacu rero twashaka gusaba uyo wese yumva azi azi umuntu icyo ari cyo kuko mu minsi yaheze baratwagirije ngo turabarobere uno munsi umuntu ariko aribaza mbega ko n'inzara yica twe nta ki- nta kigwanisho badusanganye nta muntu n'umwe kuva dushyitse kamanyora aratwitwara avuge ko twamukoreye ikibi none uno munsi ko batwicisha inzara bataniye he n'icyo kirobere ni ukuvuga ngo nibahaguruke baha uyo wese afise umutima w'ikigongwe agarukire iki gihugu cy'imana kiri ngaha azoba agize neza imana izo bimuhembera Inkambi yo mu Kamanyura irimo impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi bitatu zigendera ku myizerere ishingiye ku mukobwa zivuga yuko ari umuhanuzi uzwi ku izina rya Ngendakumana Zebiya yadatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Kamanyura mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
tukivuga ivy'impunzi z'abarundi leta ya tanzania n'ishami mpuzamakungu ryitaho impunzi rcr vyatanguye kwandika impunzi z'abarundi zo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri zahungiye muri tanzania zishaka kuronka ubwene gihugu umumenyeshamakuru mushasha mu ntara ya kigoma muri tanzania james jovin aradubwira ibindi kwino nkuru uwo mugambi watanguye muri uko kwezi mutarama kandi ukazorangira haciye indwi zitarenga zitatu leta ya tanzania isaba yuko izo mpunzi zose zo kwiyandikisha kubera bazosigara batiyandikishije inyuma yaho bazoronka ingorane pierre nijejimana na jacques niyomwongere basaba igihugu ca tanzania ko cogira bwango uwo mugambi kugira ngo bakore ivyo bateza imbere n'amahoro atakibatesha umutwe kuongeza juhudi kila mlengwa aweze kufikiwa. Hii ni hatua ya mwisho.
leta ya tanzania ibikore bwangu iduhe karangamuntu kugira ngo dukore imirimo yacu atangorane urabona ko twaje hano kera tutakimenya n'iyo twavuye kuva kera mu myaka ya mirongo irindwi na kabiri turi hano baguma batugora tutarima n'amahoro turasaba baduhe izo karangamuntu tube abatanzaniya kubera nta kuntu twosubira iwacu twavuyeyo kera n'imiryango yacu ntayo tuyibuka tony liza ni umukozi wa leta ya tanzania akurikirana ibijyanye n'impunzi mu ntara ya kigoma yavuze yuko ahantu izo mpunzi zo kwiyandikisha bari mu makomine kandi agasaba yuko hatamutanzania yo kwinjiramo n'abarundi bari mu makambi muri iki gihe na kituo chetu kwa hapa Kigoma kwa usajili na uhakiki kat- itakuwa ni NMC, lakini kuna vituo vingine kama ahantu tuzakwandikishiriza impunzi za kera ngaha mu ntara ya kigoma azoba ahitwa nmc ahandi ni kinazi na iragara tuzagenda hose kugira ngo abarundi bose baje kuva kera bandikishwe abashaka gutaha bagende n'abashaka akarangamuntu ka tanzania bakaronke haitawahusu raia wa Tanzania, haitawahusu wakimbizi kutoka kwenye makambi ya Nduta, Nyarugusu na Mtendeli, haitawahusu lakini vile vile kwa wale wa kutoka kwenye makazi ya zamani ya Uliankulu, Katumba na Mishamo hayatawahusu.
umuyobozi wa leta ajejwe n'umutekano mu ntara ya kigoma charles parangio avuga yuko uwo mugambi uzagenda n'amahoro kubera leta ibikurikirana cyane kugira ngo imenye abantu ifite n'abashaka gusubira mu gihugu cy'amavukiro Serikali ya mkoa wa Kigoma tumejipanga leta mu ntara ya kigoma dushaka gukora aka kazi gahere n'amahoro tayari kushirikiana na, na hii timu umukozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu unhcr kubijejwe no gufasha impunzi sabina roga asaba yuko abarundi bose binjiye muri tanzania mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icenda mirongo indwi na kabiri n'imiryango yabo bo kwiyandikisha gutaha canke kuguma muri tanzania bagahabwa karangamuntu Kwa mtu akiamua kukaa huko kwa sababu kituo kiko mbali, uzocikwa we wese ntaza tubaze muzozane imiryango yanyu yose turebe ngene bigenda kubera dushaka abantu bose baba hano babeho tubazi ko ari abacu canke ko ari impunzi uhalali halisi ivyo bikorwa vyo kwandikisha abarundi ba kera bashaka kuguma muri tanzania canke bashaka gutaha bizokorwa mu ndwi zitatu james jovini ijwi ry'amerika kigoma
james jovini rero avuga igiha kiri hagufi kirundi n'ikinyarwanda muzoza muramwumva adushikiriza amakuru havugwa ku mpunzi z'abarundi bari mu gihugu ca tanzania hamwe n'abakongomani turacari mu gisata c'impunzi umushikiranganji ashinzwe impunzi muri uganda atangaza ko igihugu kimaze kwakira impunzi zituruka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zigera ku bihumbi bitandatu mu kiringo kidakwije ukwezi umenyesha amakuru y'ijwi rya amerika Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi niwe yaduteguriye inkuru ikurikira ukurikije umuryango ushinzwe impunzi hcr impunzi nshasha zituruka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zatangiye kwinjira mu gihugu cya uganda ku itariki ya cumi n'icyenda mu kwezi gushize inyinshi muri zo akaba ari abagore n'abana bato kandi akaba zicumbikiwe mu nkambi ya caka ya kabiri mu ntara ya cyegegwa mu burengerazuba bw'igihugu kuva icyo gihe kugeza n'aya magingo impunzi zinjira mu gihugu umunsi ku wundi ziturutse cyane cyane mu karere ka beni kandi abahunga bakaba bavuga ko abarwanyi batazi abo ari bo bagaba ibitero mu turere bakomokamo ukurikije minisitiri wa uganda ushinzwe ibibazo by'impunzi bwana musa ecweru Just a few weeks ago, from December up to yesterday, I had received uh, 6,400 and I think one. 6,400 from ati DR.
mu byumweru bike bishize uhereye mu kwezi kwa cumi na kabiri kugeza n'uyu munsi tumaze kwakira impunzi ibihumbi bitandatu na magana ane zituruka cyane cyane mu turere twa beni zinjira muri uganda zigiye ahantu hatatu mu ntara ya kisoro ku mupaka wa bunagana mu ntara ya bundi buryo hamwe n'izindi ziheba zigakoresha amato atemerewe gutwara abantu zikajabukira mu nyanja ya albert zinjira mu ntara ya hoima very rickety boats to come through Lake Albert and they enter Hoima area.
nyamara ariko umubare munini w'izi mpunzi nshasha z'abakongomani zihunga watangiye kwiyongera nyuma y'aho igisirikare cya uganda kirwanira mu kirere cyatangiriye kurasa mu turere twa congo dukekwa kubamo ibirindiro by'intagondwa za allied democratic forces adf mu magambo magufi zimaze igihe kirekire zirwanya ubutegetsi bwa uganda ariko zihisha mu mashamba ya congo leta ya uganda n'iya repubulika iharanira demokarasi ya kongo bemeranyije kuri ibyo bitero nyuma y'aho abo barwanyi ba adf baketsweho kuba ari bo bishe abasirikare mpuzamahanga bacunga amahoro muri icyo gihugu bakomoka muri tanzania bari muri ako karere mbajije minisitiri musa ecweru niba ibyo bitero by'igisirikare cya uganda byaba ari byo birimo gutera uku guhunga minisitiri ati They have not indicated that to me. What they have indicated to me is that they saw armed people killing.
ati ibyo ntabwo bigeze babitubwira icyo bavuga ni uko bagiye babona abantu bitwaje ibirwanisho baza bica abavandimwe babo bafata n'abagore ku ngufu ntabwo batubwiye ko ari ibitero bya uganda ndumva icyo kibazo ari igisirikare hamwe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ishobora kugisubiza ibindeba ni ukwakira impunzi no kuzifasha nk'uko bisabwa n'amategeko mpuzamahanga production guide, guided by the Geneva Convention.
igisirikare cya uganda kivuga ko gifatanyije n'icya congo cyarashe amakambi umunani y'abanzi ba adf mu burasirazuba bwa congo hamwe na kivu y'amajyaruguru kikica abarwanyi basaga ijana cyongeraho ko ari nta musirikare n'umwe wa uganda uri ku butaka bwa congo ko ibitero byabo babikora bahagarariye ku butaka bwa uganda ariko nanone bigaragara ko abarimo guhunga benshi baturuka muri ubwo burere bw'ibitero byo guhasha umutwe wa adf byagabwemo leta ya uganda itangaza ko ubu icumbikiye impunzi zisaga imiliyoni imwe n'ibihumbi amagana ane imiliyoni imwe n'ibihumbi ijana akaba ari impunzi zituruka muri sudani y'epfo izisaga ibihumbi amagana abiri nazo akaba ari iz'abakongomani bivuze ko ubu uganda ari igihugu cya mbere gucumbikira umubare munini w'impunzi ku mugabane wa afurika kandi kikaba igihugu cya gatatu ku isi hose ignatius bahizi ijwi rya amerika kampala
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho dutandukire amakuru avugwa mu ntara duhereye mu ntara ya bubanza neza na neza muri zone gahongore komine mutakataka havugwa ikibazo c'ubutaka aho abanyagihugu batari bake bahisemo kuja kubaka ahasanzwe hashingurwa abantu umenyesha amakuru w'ijwi rya amerika diane ndonse niwe adushikiriza ino nkuru
imiryango ishika kuri mirongo ine nibana n'imva zo mu itongo ry'abapfuye y'igahongore muri zone mitakataka ya komine kayanza amazu amwe amwe akikujwe n'imva hirya no hino ku ruhande rw'akarere ka gahongore gahana urubibe n'akarere ka share ya kabiri ngereranije hagati y'inzu n'imva hari nk'imetero imwe canke zibiri ndabona kandi impene ziziritse ku mva ziri haruguru y'inzu hano kandi hejuru y'imva hari n'abana bariko barakina bamwe mu banyagihugu babana n'izo mva bavuga ko atangorane zibatera aha bakavuga ko bamaze kumenyerana kubana n'abapfuye kandi noneho kubara abantu nkabo twe nta ngorane dufise ku bisanzwe twaramenyereye kandi nta n'ingorane zihari nta n'umuntu aragwara kandi twahamaze imyaka itatu nta muntu arahagirira ingorane nta muntu arahagirira isanganya twe tuhabaye neza abo bari bameze nka twebwe ni nk'uko n'ubu nshobora kugira isanganya ubu nyene bakanshyiraho nyene bari bandangiye ngo nubake kaburende ntabwo hari imva nabona mbona amenga ni heza ntamva zari zihari mugabo imva nkabona ziri haruguru izindi imbere uku izindi ziri hepfo mugabo niho mba n'ubu kandi njyamye ntacyo numva kinkangagura sabure ngo ndote nabi zenjamye ndota neza n'ukuri aha ku ruvumvu hari akaburi nditegereza abantu niho bari numva twico rero sico cotuma kidutera ubwoba abandi turabaha tubana nazo mugabo nazo zizozimangana nk'uko nahajya zazimangana aba banyagihugu baba muri iryo tongo ry'abapfuye bavuga ko bashima cyane kuba abajejwe intwaro barabemereye kuhaba ndabasimira n'ukuri kuko nubatse kaburende nk'abandi akabamwe atabakankuyemo ese gusa byohinduka mu nyuma kandi kubaho nihomba ibyo babivuga bafatiye ku buzima bwo kutagira amatongo yo kubamwo bari babayemwo imbere yo kuharonka abo banyagihugu baje bava muri zone bubanza mitakataka na muramba ya komine bubanza bagizwe n'abahutu n'abatutsi hamwe n'abatwa niyo nkuru goderiva umwe mu baba kuri iryo tongo ry'abapfuye avuga ko yararaguza ku kubura aho yubaka inzu je nawe ahantu nyene naza ndasaba indaro aho bwije amaze kubona yuko nyene abantu batagira aho baba ariko barabaha ahantu baba ngaha nanjye narasabye barampa ubu rero n'ukuri je ndaryama ndabyuka kurondera rasiyo nyene nkataha nkabona burakeye nubwo biri uko abo banyagihugu baba mu itongo rya komine ryagenewe akaburi musitaneri wa komine bubanza kazoviyo francois avuga ko abo banyagihugu bahahawe n'abatwaye iyo komine imbere y'uko ayitwara avuga kandi ko bahahawe kugira ngo bazitire abihagira amatongo ya komine musitanteri kazoviyo francois abandanya avuga ko abo banyagihugu bahavuye barengera akarimbi beretswe kandi ko bagiye gusubira kubashingira kandi hanini yariko nk'itongo rya leta hariho abantu biyagurira akarimbi usanga rero hari umuntu ari impande y'iryo tongo ugasanga yiyaguriye ko ababona yuko atari itongo ry'umuntu bashobora guca baburana aho baragezageza gucamwo abashefu du segiteri ugasanga bihaye nk'imetero zirengako tugira tuce tuhashinga akarimbi ku buryo ata muntu azoca arengera ako karimbi ko twamaze gushinga akarimbi abantu baca babona yuko hari akarimbi amakuru dukura mu bajeje intwaro muri komine kayanza avuga ko itongo ry'igahongore rya komine bubanza ryagenewe akaburi ripima ihegitari zitanu muri kino gihe abanyagihugu batijwe ihegitari zibiri ibubanza diane ndonse ijwi rya amerika
dusubire mu ntara ya bubanza ariko komine ubu tuje igihanga aho aborozi b'inka za kijambere bafise ikibazo co kuronka aho baraza inka zabo menyesha amakuru wacu ibubanza evariste nziko banyanka yaratubwira ibindi kuri ino nkuru komine gihanga iri mu ntara kama y'imbo iri mu makomine y'ako karere kitwa imbo yo hagati imbo centre mu gifaransa akarere kagwiriyemwo aborozi b'inka kuva kera muri iyo komine harangwa ubworozi bw'inka z'ikirundi ugereranije n'inka za kijambere ivyo vyemezwa n'umuganga w'ibitungwa muri komine gihanga mufasoni gatarina na himana inka zitembera turagereranya yuko ziri mu bihumbi mirongo ine na bitandatu ariko rero urabona uko uburagiro bwagiye burahinduka aborozi benshi barimuka bakimukira iyo za gatumba bakimukira iyo za kibitoki kuraba haruta ahandi kugira ngo baronke ahiyaguye bashobore korora neza ariko ziyerera kwa kundi nyine inzungu tugereranya tubona yuko umenga zoshika nk'ibihumbi kuva kuri cumi na bitanu gushika kuri mirongo ibiri ariko rero inzungu zirakarigwa uno munsi ugiye ugaharura ugasanga ni ikigitigiri ejo usanga inyana nyinshi zirakunda gukarigwa zigapfa kubera kumbure kujya korora muri zirya mpongore mbi zijaga zimeze nabi zitagira isuku inyana zazo zirakunda gutakara cyane naho igiharo by'inka za kijambere ari gito muri komine gihanga ihimirizwa ryo guheba inka za kera zitwa z'ikirundi hakijukirwa iza kijambere rirabandanya ariko aborozi b'inka b'igihanga bavuga ko guheba inka za kera byari vyiza ariko ko badafise aho bubaka impongore zo gutungiramwo izo nka za kijambere ivyo bikaza vyonyugwa nuko inka ziherutse kwirukanwa mu ishamba cimeza rya rukoko ryahora ari uburaro n'uburagiro bw'inka hatungimana jean baptiste ni umworozi w'inka akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'aborozi b'inka muri komine gihanga twebwe twahora dufise inka z'indundi ko twemera kuzigurisha tukorora kijambere natwe nk'abantu mugabo ikibazo dufise muri komine gihanga nuno munsi leta ico kibazo ntiragikemura ayo mavilaje rero turimwo hariho abo usanga bafise imetero icumi na zitanu ku mirongo itatu ni ukuvuga ni parcelle do kaze na toilette n'igikoni gusa ntugira aho wubakira inka eh, izo za kijambere ariko baravuga kuko twa- twari dutunzwe n'urukoko kenshi aborozi waba muhira inka nazo zikaba mu rukoko akaba ariho zibera musitanteri wa komine gihanga aratahura imyidogo y'abo borozi ijanye no kubura aho bororera izo nka za kijambere bariko bahamagarirwa korora musitanteri leopold ndayisaba kare inka zahora zirisha mu rukoko amashamba yari ahari ubwatsi bwari buhari mugabo ubu abanyagihugu by'ukuri aborozi baramaze kubona yuko ata wundi muti atari ugutunga nke ushobora kugaburira aho ziri kubera ingingo yo gukingira ishamba cimeza rya rukoko uwo mugambi wo guhamagarira abarundi korora inka za kijambere bakazororera mu mpongore ni umugambi wa leta ivyo bivugwa na sengiyumva diodone arongoye ikigo kijejwe ivyo kwimisha inka ku rushinge no guhingura imbuto z'inka za kijambere ku rwego rw'igihugu hariho itegeko riko riratorwa ushaje ni ubworozi bwashizeho bw'uko inka zose zitegerezwa kororerwa mu nkongore kuko ugomba korora kijambere ntaba acorora za nka zingwiza mu nko zigenda zitonze umuzi ubona ko mu buragiro bwarabuze ab- amashamba ya leta yose bararagiye mugabo kugira ngo ivyo vyose babikingire ubu turindiriye ko abashinga amateka n'abakenguza amateka baritwemereza kugira ngo aborozi bose bororere mu mpongore kwayo makenga rero wumva bafise nawe wari wewe ntiworeka kugira amakenga mugabo eh, ku neza y'igihugu ku neza ya environema ku neza y'aborozi bonyene barakwiye kubitahura kumva yuko korora mu ruhongore ariyo nzira yonyene ishoboka kugira ngo dushobore gushika kuri za nka za kijambere borora nke mugabo ukorora iziguha umwimbu ugaragara uboneka abanyagihugu bamaze gutangura korora izo nka za kijambere bavuga ko izo baronkejwe harimwo izidatanga umwimbu uhagije uwajejwe kugwiza inka za kijambere aremeza ko higeze kwinjira mu gihugu inka zivuye hanze zidatanga umwimbu sengiyumva diodone agashikiriza ko inka zinjira mu gihugu muri kino gihe zisuzumwa bihagije mu ntumbero yo kurwanya izo zinjira zidatanga umwimbu igihanga mu ntara ya bubanza evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
mu kanya turahava dusozera ariko imbere y'uko duhana agahindukira tubanze tunyarukire mu gihugu cy'u rwanda naho ahakoraniye inama ihuza inzego nkuru z'icyo gihugu igamije kurwanya ibiyayuramutwe n'impanuka zo mu mabarabara zitandukanye umenyesha amakuru wacu claude ganza niwe ariko arakurikirana ino nkuru turi kumwe ku murongo wa telefone claude amahoro ngaho mu rwanda
amahoro diana iyo nama izo nzego zitandukanye z'igihugu yahuje ni izahe
Ah, ni inzego ah, zirimo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu minisiteri y'ubuzima ah, inzego nkuru za polisi ndetse n'iza gisirikare hamwe n'inzego z'ibanze n'ubuyobozi bw'intara ikibazo ah, cy'ibiyobyabwenge muri iyi ntara muri rusange bavuze yuko gisanzwe gihari kandi kiri hejuru ariko cyane cyane nko mu mwaka ushize bavuga ko bafashe urumogi toni imwe n'igice ah, z'urumogi ndetse n'abantu bagera kuri magana atanu bakaba bakurikiranyweho iki cyaha ni ibyagaragaye mu mwaka ushize gusa ari nayo mpamvu yatumye bafata ingamba zo ku- zo- zo guterana nyine bakagira ah, ingamba bafata kuri iki kibazo cyane ko aka gace ka rubavu ah, n'aka muhanga mu ntara y'ama- n'aka kirehe mu ntara ya- y'amajyepfo nitwo turere bigaragara ko ngo twambukiramo urumugiro rwinshi cyane duturutse mu bihugu bituranye by'u rwanda Mhm. urwo rumogi rugera ku itoni rwafashwe muri uyu mwaka uheze eh, rwafatanywe abanyamahanga rwafatanya abanyarwanda cyane
n'abanyarwanda bagiye barufatanwa ariko bafite ukuntu bakorana n'aba- n'abaturutse hanze nk'abaturuka muri congo hari abarwinjiza banyuze mu kivu ni- nijoro bo bakoga bakarwogana abandi bakarwambutsa mu bundi buryo ariko bavuga ko muri rusange abafashwe izo toni zafashwe toni imwe n'igice ari nkeya cyane ugereranyije n'ishobora kuba yaratambutse ika- ikabaca mu rihumye ikinjira mu gihugu ndetse n'umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda yavuze ko no mu mujyi wa kigali barufata rwinshi ariko ko ahanini ruba rwarinjiriye hano mu karere ka Rubavu ndetse no mu karere ka kirehe mu majyepfo y'u rwanda hari ingingo zirafatwa kugira ngo ibyo biyobyabwenge bitandukanye bihashwe biranduranwe n'imitsi
Ah, ingamba zafashwe ni nyinshi zirimo kwiyemeza yuko ah, ah, ku- kuva ku rwego rw'umudugudu nk'urwego rwo- rw'ubuyobozi rubanziriza izindi habaho guhererekanya amakuru ndetse no kugera mu baturage bakabegera bakakangurira ububi bwabyo ku buryo habaho gutanga amakuru byoroshye hanyuma abarucuruza abarunywa n'abarwambutsa bose bakaba bafatwa ku buryo bishobora gukoma mu nkokora umuvuduko w'urumogi rwinjira mu gihugu ndetse n'ibindi biyobyabwenge bitandukanye bitari urumogi gusa Mhm. claude ganza ndakure kubandanya ukurikirana iyo nama hamuraza kutubwira amakuru ari imbere vyerekeye impanuka zo mu mabarabara naco ico bazoba babivuze ko abo bategetsi bari muri iyo nama
ndabishimiye cyane diane n'abakurikiye ijwi rya amerika akaba ari rero no kuri kino kiganiro na mugenzi wanje claude ganza duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mwariko muratwumviriza mwakenuye vyimva mutima yakoze innocent kimenyi yashikanye amajwi aha iwanyu hamwe na ingenieur jo bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma diane nahazwe nanje bateguriye nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ndayifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu tuzosubire ejo nk'aho twahereye mu masaha ari imbere ijwi rya amerika ririko rirabatunganiriza ibindi biganiro mu kirundi n'ikinyarwanda saa kumi muraza gushobora gukurikirana ikiganiro murisanga muraba hagufi rero y'amaradiyo yanyu kugira ngo ntikize kubacika